¿Sí?
muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti zacu mwiriwe neza ni tomasi kamirindi ubasuhuza mu burundi mudukurikire ku mirongo migufi metero makumyabiri n'eshanu metero mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe mu rwanda turavugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu aha mu rwanda itegeko ryemerera umugore gutwitira undi hari impamvu rero nyinshi uburyo umubyeyi cyangwa abantu bakeneye ko bagira umwana kujya kubanyuza mu rukiko n'iki ntabwo ari ngombwa kubera ko ni uburenganzira cyane cyane ko n'itegeko ryacu ry'umuryango ryanabushyizemo nk'uburyo bwemewe kagaba aphrodis ni umuyobozi nshingwabikorwa w'umuryango utari uwa leta uharanira guteza imbere ubuzima n'uburenganzira bwa muntu health development initiative abarundi barindwi bashimuswe mu nkambi y'impunzi ya mutenderi muri tanzania bajya gufungirwa mu burundi umuryango w'abibumbye loni wujuje imyaka mirongo irindwi n'itanu umaze ushinzwe aya makuru n'ayandi twabateguriye ni mu kanya ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi aloyizi bigirimana mikoro ni iyawe urakoze tomasi ishyirahamwe mpuzamakungu oni ejo ku munsi wa mbere ryarujuje imyaka mirongo irindwi n'itanu rishinzwe uyu mwaka wibutswe isi ihanzwe n'ikiza cya korona hamwe n'ibindi bibazo bikomeye umunyamabanga mukuru wa oni antonio guterese yavuze ko bikeneye byihuta urunani mpuzamakungu kugira bikemurwe abantu bamaze kumenyekana ko bishwe na covid cumi n'icyenda barenga ibihumbi magana icyenda na mirongo itandatu nk'uko bishyikirizwa na kaminuza john hopkins yo muri amerika iguma ikurikirana ibiharuro by'abandura n'abicwa n'uwo mugera ukwibuka ivuka rya oni gutanguriye inama ya oni ya buri mwaka ihuza abakuru b'ibihugu byo ku isi ikiza cya covid cumi n'icyenda cyatumye iyo nama iba hakoreshejwe ubuhinga bwa videwo konferanse abakuru b'ibihugu nabo n'abashikiranganji ba mbere bato kwitabira iyo nama aho bari mu bihugu byabo kuri videwo akagwi k'abasirikare bafashe ubutegetsi muri mali ejo kuwa mbere karagenye colonel major bandaw kuba perezida mu kiringo cy'ifata kibanza umukuru wa komite y'igihugu yo kubohora igihugu colonel asimi goita yabitangaje kuri televiziyo y'igihugu bandawe yahoze ari umushikiranganji wo kwivuna abansi yagenywe n'akagwi k'abantu mirongo itatu bagize komite y'igihugu yo kubohora igihugu katwaye mari kuva perezida ibrahim bubakar keita akubiswe kudeta ku itariki ya cumi n'umunani z'ukwezi kwa munani perezida mushasha yitezwe kurongora igihugu amezi atari make imbere yo gusubiza igihugu ku burongozi bwa gisivile ibirori vy'irahira vyiwe bitekanijwe ku munsi wa gatanu itariki ya mirongo ibiri na gatanu ukwezi kw'icenda abasirikare bashika cumi na bane ba afghanistani n'abapolisi baraguye mu gutana mu mitwe gukomeye n'abatalibani mu bumanuko bwa afghanistani abategetsi babitangaje ejo kuwa mbere mu gihe ibiganiro byo kurondera amahoro hagati y'impande zibiri bikibandanya abarwanyi b'abatalibani bagabye igitero mu ijoro ryo kuwimana ku birindiro bitari bike by'abajejwe umutekano mu ntara ya uruzgani iri mu mpanuko bw'igihugu bituma hasiga ubuzima abasirikare ba afghanistani iyi mirwano yadutse mu gihe intumwa z'abatalibani hamwe n'iza leta ziriko ziraganira idoha aho bariko baragerageza gutora inzira yo kurangiza intambara imaze imyaka cumi n'icenda ibihugu bitunze birenga mirongo itandatu byifatanije n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu oms mu mugambi wo korohereza ibihugu bikenye kuronka urucanco rwa covid cumi n'icyenda ku buntu ariko leta z'ubumwe za amerika n'ubushinwa ntibiri kuri urwo rutonde rwasohowe ejo ku munsi wa mbere oms yifatanije n'urunani mpuzamakungu rwo gutanga urucanco gavi mu mfunyafunyo y'icongereza hamwe n'urunani rwo kwitegurira ibiza barashizeho uburyo butumbereye kugabangana ku rugero rungana incanco za covid cumi n'icyenda ariko ubwo buryo bwiswe covax buri mu bibazo byo kuronka amafaranga akenewe kugira ibihugu mirongo icyenda na bibiri bifise amikoro make bishobore gufashwa ayo mashyirahamwe atatu yavuze ko ms ihamagarira ibihugu bitunze kugira icyo bifashije muri uyo mugambi gushyika mu mpera z'indwi iheze ariko ibihugu mirongo itandatu na bine nibyo bimaze kwiyemeza mu gihe ibindi mirongo itatu n'umunani birindiriwe mu minsi iri imbere abasirikare bane ba kamerune bakiriwe kuri uwa mbere igifungo cy'imyaka cumi ku bwicanyi bakoreye abagore babiri n'abana babo harimwo uruyoya mu ntara y'igisirikare kiriko kirwana n'intagondwa umusirikare agira gatanu yaciriwe gufungwa imyaka ibiri igisirikare cyari cyaranse kwemera ubwo bwicanyi ariko inyuma y'aho ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku burenganzira bwa muntu amnesty international ritangiye ibyemeza abategetsi ba kamerune baciye bahagarika abasirikare babiri muri bo barejejwe ubwo bwicanyi bwabaye mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu izerevede mu ntara mu buraruko bwa kamerune aho abasirikare barungitswe kurwana n'umuhari wa boko haramu
aloyizi bigirimana urakoze kuri aya makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho nshuti zacu muracyumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda usibye ku maradiyo yanyu nimujye no kuri youtube na facebook voa radiyo yacu mukurikira iki kiganiro iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu u rwanda rwatangiye gushyira mu bikorwa itegeko itegeko ryemerera umuntu gutwitira umwana undi muntu ariko nk'uko mugenzi wacu asumita kaboyi abitubwira muri iyi nkuru yaduteguriye abantu ntibavuga rumwe kuri iri tegeko hashize icyumweru kirenga urukiko rwisumbuye rwa nyarugenge rwemeje ishingiro ry'amasezerano iyi miryango ibiri yagiranye y'uko umuryango umwe uzatwitira undi umaze imyaka icumi warawuze urubyaro uwo muryango wabuze urubyaro wasabye abaganga gukuramo intanga y'umugabo n'iy'umugore bakazihuriza hanze mu mashini igi bakaritera muri nyababyeyi y'undi mugore wo mu rundi rugo akabatwitira akabyara akazabaha umwana nyuma y'amezi atandatu avutse imiryango yombi yagombye kwitabaza inkiko kugira ngo urukiko rutange icyemezo gihesha abaganga gukora iyo serivisi twegereye impuguke mu by'indwara z'ababyeyi muganga gaspar ntaho nyiriye umuganga ukorera ku ivuriro ryigenga abaho hano mu mujyi wa kigali abwira radiyo ijwi rya amerika uko iyi gahunda ikorwa umugore ashobora kuba adafite nyababyeyi cyangwa akagira nyababyeyi irwaye idashobora gusama inda ariko intanga zikaba zikomeye neza kubera intanga ziba muri twa dusabo twitwa overe mu gifaransa barakurikirana uwo mugore akagira muri bya bihe bita ovirasiyo ni ukuvuga ashobora ku intanga ziba zahiye hanyuma bagakurikirana hageze ko amagi ahiye za ntanga zihiye bakazivoma muri utwo dusabo hanyuma bakazivanga n'intanga z'umugabo bakabiteraniriza muri laboratwari ambiriyo ni ukuvuga ni nk'umwana ni ambiriyo zikaboneka zimaze kuboneka bagatoranya izimeze neza hanyuma bakazitera muri wa muri wa mugore yemera gutwara inda badashobora gusama inda ni ubwa mbere mu rwanda hagiye gukorwa gahunda nk'izi gusa muganga ntawe nyiri yo mu bitaro baho yemeza ko n'ubwo iyi gahunda ikiri nshyashya ishobora gutera ingaruka hatabayeho gutegura neza abana bazavuka muri ubu buryo ushobora gusanga umwana ari n'ababyeyi batatu ari n'abamama batatu ashobora kuba ari n'umumama wa mama yatanze intanga hakaba umumama yatanze nyababyeyi ariwe yamutwaye inda hakaba n'umumama yasabye gutwara uwo mwana twibaza niba twakiri kare kugira umuntu amenye neza abo bana ingene bakura ingene kubera bari n'abakeya bakurikirana ni ukubiganiza bakaba benshi bagashobora kubakurikirana bakamenya ingene bakura ko bakura ata guhungabana bagira mu mutwe kurumva ibyo bintu n'ibintu bidasanzwe ibintu bidasanzwe iyi gahunda ishobora kuzarangiza ibibazo by'imiryango itari mike yari yarabuze urubyaro gusa hari abatayishyigikiye cyane cyane abemeza ko inyuranyije n'ukwemera kwa bamwe pasiteri yesironi byiringiro uyobora itorero ry'abadivantisite mu rwanda we yemeza ko bagendera ku byo bibiri yivuga niba uri umunyarwanda cyangwa uri umunyafurika urabona ibyo bintu ari ibintu bifite icyo wakwigisha n'umwana wawe ariko baravuga bati aho tekinoloji igeze ntawe akabaye nyine ni ugushakisha uburyo bwose kugira ngo na wa wundi wabuze umwana abe yamubona ibyo rwose ngenda ndabona ku giti cyanjye a- ari ibintu biri kugenda bijyana n'igihe tugezemo ku buryo tuzabona n'ibirenze ibyo ngibyo mu- mu gihe tuzaba tukiriho ku, ku itorero tugenda dukurikiza bibiliya ikitari muri bibiliya ntabwo eh, tugishyira muri dogitirine zacu abakuze basobanura ko nubwo gahunda yo gutwita urundi ari nshyashya mu rwanda ariko bumvikanisha ko hari ibyo abanyarwanda bakoraga kera iyo habaga hari umuntu umwe mu muryango utabasha kubyara madamu jeanne mukamusoni ni umubyeyi wo mu kigero cy'imyaka mirongo itandatu yabibwira radiyo ijwi rya amerika mu kinyarwanda hari ukuntu umuntu abura urubyaro bihereranaga umugore bakamubwira ngo aze yaranze abyare bishobotse akabyarana n'umugabo uwo muri famiye kugira ngo amaraso ajye mbega atagiye hanze cyane uyu mubyeyi usanzwe ari n'impuguke mu bijyanye n'ubumenyamuntu yemeza ko nubwo iterambere mu buvuzi ryoroheje ibibazo bizajya bisaba ko umwana wavutse muri ubwo buryo asobanurirwa hakiri kare uko yavutse kugira ngo atazabibwirwa n'abandi bikaba byamutera ihungabana ikibazo ni uko amakuru bayakura hanze batayakura mu muryango noneho bakabibwirwa n'abantu kandi batabisobanukiwe bakabivuga uko babyumva bakabibwirwa n'abakozi abahisi n'abagenzi noneho umwana bakamutegura akagenda abyumva buhoro buhoro imwe mu miryango irengera uburenganzira bwa muntu isanga abashaka kubyarirwa n'abashaka kubyarira abandi batari bakwiye kunyura mu nkiko kuko byabangamira abantu benshi badafite ubushobozi bwo kubyara nyamara babishaka kagaba afrodise wo mu muryango utari uwa leta uharanira ubuzima n'uburenganzira bwa muntu nibyo asobanura hari impamvu rero nyinshi ku buryo umubyeyi cyangwa abantu bakeneye ko bagira umwana kujya kubanyuza mu rukiko n'iki ntabwo ari ngombwa kubera ko ni uburenganzira cyane cyane ko n'itegeko ryacu ry'umuryango ryanabushyizemo nk'uburyo bwemewe birahenze biragoranye reba nk'iriya kupure byabaye ngombwa kumenyekana abantu bamenye amazina yayo kubera ko na- n'umucamanza amazina yayatangaje kandi buriya- buriya ni ubuzima bwabo bwite batagombye kuba abandi bantu bose kumenya ikibazo bahuye nacyo n'iki iyi miryango ivuga ko yatangiye gukora ubukangurambaga kuri iyi ngingo ngo abantu benshi bayifiteho ibitekerezo babitange kandi n'abashinzwe gushyiraho amategeko bayanoze ave mu rujijo urwo ari rwo rwose ku bakwifuza gukoresha iyi serivisi asunta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali mu burundi umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu ukorera mu buhungiro ligue iteka uremeza ko mu gihe cy'amezi abiri n'ibyumweru bitatu ni ukuvuga iminsi mirongo inani n'ibiri ya mbere y'ubutegetsi bwa perezida evariste ndayishimiye abantu ijana na mirongo inani na batandatu barishwe mu gihugu barimo abana makumyabiri na batandatu nk'uko liga iteka ikomeza ibyandika mu kanyamakuru kayo ka buri cyumweru iteka n'ijambo nimero magana abiri na mirongo itatu na kabiri kuva ku itariki ya mirongo itatu y'ukwa gatandatu gushize kugera ku wa gatandatu ushize tariki ya makumyabiri y'uku kwezi kwa cyenda turimo abantu cumi n'umwe barazimiye bashimuswe abandi magana abiri na mirongo cyenda barimo abana mirongo inani na batanu bafunzwe mu buryo butemewe n'amategeko mu burundi muri aya mabi liga iteka irarega inzego z'umutekano za leta y'u Burundi n'imitwe yitwaje intwaro bityo isobanura ko mu bantu ijana na mirongo inani na batandatu bishwe mirongo ine na babiri bazize ibitero by'iyi mitwe hagati aho abarundi barindwi bari impunzi muri tanzania barashimuswe mu nkambi yari ibacumbikiye nyuma imiryango yabo iza kumenya ko bafungiye mu mabohero abiri mu burundi pierre cavere niyo nkuru yakurikiranye iyi nkuru amatoza y'ijwi ry'amerika yerekana ko impunzi indwi z'abarundi zaburiye burengero mu mezi abiri aheze mu ikambi ya mutenderi iri muri tanzania ubu zifungiwe mu mabohero abiri ari mu burundi izo mpunzi zabibwiye imiryango yazo ziriko ziritabariza isoko ryacu ry'amakuru rivuga ko mu ibohero rya muramvya hafungiweyo bane ari bo revocatus ndayishimiye saidi gwasa felix cimpaye na rajabu ndizeye ibubanza amakuru ava mu miryango y'izo mpunzi avuga ko hafungiweyo batatu ari bo anacle nkunzimana emmanuel kazigama hamwe n'ubundi tutashoboye kumenya neza umwidondoro wiwe abavukanye n'imiryango yabo aho basigaye mu ikambi ya mutenderi baratera ivyatsi iyo ngendo yo gufata impunzi zikaja gufungirwa mu gihugu zaje zihunga kandi zidahungutse ku gushaka kwazo aba ni bamwe muri abo batinyutse bakavugana n'ijwi ry'amerika abaherutse akaba ari aba- ari impunzi zitanyurujwe mu nyuma tukumva ko zifungiwe mu busho butandukanye mu burundi tukaba tuyamirije iyo nge- iyo ngendo igahitse turafise n'amakenga ku mutekano wabo kuko tuzi ko abafashwe baborezwa igufa mbere benshi no kwicwa bakicwa abandi nabo bakaburirwa irengero kandi undi urareba aho impunzi zagiye zitorwa mu ijoro bagenda muri UN mu gipolisi bababwira ati abantu turaza aho bafungiwe turaza aho bafungiwe ntibarapfa ntibarapfa gushika n'ubu kandi undi watwiriye twumva yuko abantu bashitse i Burundi bapfungiwe mu gasho ku Burundi tuhabaye ku bw'Imana umuntu aguma yibaza ati umunsi ndashikirwa ndashikirwa ndapfa canke barantwara impunzi zama zitwarwa mw'ijoro zigatwarwa n'abapolisi ba Tanzania bari kumwe n'imbonerakure n'ab- n'abapereza b'Uburundi ijwi ry'amerika ryashatse kumenya icyo abatwara ayo mabohero ya bubanza na muramvya babivuga ko yamara ntaco bashimye kubitwishura ko gusa umukozi w'ibohero rimwe muri ayo yatubwiye ko atabubasha bafise bwo kudondagura aho munyororo wese yaja ava ico bikoze bamwe mu banyororo batwemereye ko hariho bagenzi babo baheruka kuzanwa ngaho bakuwe muri tanzaniya ndetse baduha n'imyidondoro yabo icyo twamenye ni uko batwawe muri ayo mabohero mu kwezi kw'indwi no ku munani igihe banyuruzwa impunzi ziri muri iyo kambi ya mutenderi zemeje ko batwawe n'abantu batazwi gusa bakavuga ko harimwo n'abambaye impuzu z'abajejwe umutekano wa tanzaniya ishirahamwe riharanira agateka k'impunzi ziba mu makambi coalition burundaise de défenseurs des droits de l'homme vivant dans les camps de réfugiés ririyamiriza ico ryita ihohoterwa ry'impunzi muri tanzaniya leopold sharangabo ni cege yacutwara iryo shirahamwe rikorera mu bihugu bitandukanye vy'akarere ka afurika y'ibiyaga binini Eh, banyuruzwa mu ijoro Eh, mbere kugeza n'aho ah, byamenyekanye rero ko hariho na bamwe muri bo eh, batwagwa mu burundi binatwereka ko kandi ko eh, n'aba- na- na- no muri abo bose barenga mirongo icenda babu- baburiwe irengero harimwo abishwe ku- n'ivyo ariko harimwo n'abashobora kuba barashikanywe mu burundi eh, harimwo eh, na- n'abo bagipfungiwe mu mu gihugu ca tanzania Eh, akenshi ubona abariko barafatwa baba ari abantu batavuga rumwe na leta baba ari abahoze ari abanyapolitike eh, canke abahoze mu gisirikare ku buryo babasanga n'aho na- n'aho bagiye bo- hose ni byerekana neza ko eh, ari umugambi eh, uri hagati ya leta y'u Burundi na leta ya Tanzania iryo shirahamwe ribona ko igihugu ca tanzaniya kiriko gica kubiri n'amategeko mpuzamakungu akingira impunzi twebwe ico dusaba eh, ni uko igihugu ca tanzania coshigwa imbere y'ubutungane kuko eh, byarabonetse neza ko carenze amategeko mpuzamakungu agenga impunzi kandi co nyene eh, ca- cashize ku mukono kuko kirazira kikaziririzwa nta mpunzi isubizwa mu gihugu yaje ivamwo ku nguvu cane cane biciye no mu- no mu kubanyuruza turasaba rero kandi ko hakwiye kuba amatohoza yigenga eh, yo kumenya abantu bose banyurujwe iyo bari mu kwezi kw'icumi k'umwaka uheze w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda ibihugu vya tanzaniya n'uburundi vyagiraniye amasezerano yo kugwaniza hamwe abagizi ba nabi ku mipaka bisangiye ayo masezerano yatewe ku mukono i kigoma muri tanzaniya hagati y'abayobozi bakuru b'igipolisi melkia de ruceke ku ruhande rw'uburundi na simon siro ku ruhande rwa tanzaniya bimwe mu biri muri ayo masezerano ni uko inzego z'igipolisi zifashanya gukurikirana umugizi wa nabi aho yokwinyegeza hose harimo kandi ko naho abakekwa ko icakana kabo kwinyegeza mu makambi y'impunzi ari muri tanzaniya ko bazofatirwayo ibi vyarateye impungenge impunzi z'abarundi yamara vyarashimwe n'ibipolisi ku mpande zose kuko ku bwabo abagizi ba nabi ataho bakironka bahungira ubu impunzi zibaza ko ari ayo masezerano ariko arakurikizwa yamara bagasaba ko abofatwa batojanwa mu burundi pyeklave niyo nkuru kigali ku bw'ijwi ry'amerika noneho tujye muri repubulika ya demokarasi ya kongo bamwe mu mpunzi z'abarundi baba mu nkambi ya rusenda mu ntara ya kivu y'epfo basanzwe bajya gutera ibiraka mu baturage b'abakongomani bahangayikishijwe n'uko bashyirwa mu kato k'abakekwaho virusi ya korona kandi itarangwa aho baba bavuye gukora ni inkuru ya mugenzi wacu vedaste ngabo umunyamakuru w'ijwi ry'amerika uri mu rusenda muri iki kigo kiri muri village y'icyenda kiri muri metero zirenga magana atanu n'ahari izindi mpunzi ukigezeho usanga zimwe mu mpunzi zashyizwe mu kato ziri hanze yacu izindi nazo ziba ziri imbere mu bihangare byubakishije ibishitingi ku marembo y'ibyo bishitingi hari umuzamu wambaye agapfukamunwa zimwe muri izi mpunzi cumi n'umunani zashizwe mu kato n'ubuyobozi bw'inkambi ya rusenda kubera zari zimaze iminsi zitagaragara mu nkambi zemeza yuko zibabajwe n'uburyo zashizwe muri icyo kigo kandi aho zari zisanzwe zitera ibiraka mu baturage b'abakongomani nta virisi ya korona ihavugwa mfashe umutima nicole wo muri village ya cumi yashizwe mu kato avuye ahitwa isanza mu birometero bigera kuri cumi n'ahubatse inkambi ya rusenda nari haye isanza kurangura udutomate nzana udutomate turi mu ibumba ngeze hajya ku ibarabara hajya ku gipolisi ku ikamba baranyareta hajya banshikana hajya ngo hagarara uvuye he ati jewe nagiye isanza kurondera udutomate tw'abana nande ngutu udutomate ndatwubereka baratubona ngo rero ntibishoboka ngo gumaho ngo uvuye ahantu kuri ubuvira ati jye simvuye ubuvira ngo rero ngo gumaho ndicara ngaho nk'iminota ingahe nda tura- turabaharira turaharira nabo turaharira icyantangaje rero nuko bavuze ndabahe amahera bandekure marake biraboneka ko fise amafaranga ngwaye umu- ngwaye korona noshobora kwanduza inkambi yose umva ntayafise bake bantwara muri karantene nimubona neserapi wo muri village ya cumi na gatatu nawe yagejejwe muri iki kigo avuye bubira aho yari amaze iminsi akorera imirimo y'ubucuruzi bw'ibitunguru n'itomati kubera bari bamaze amezi atanu badahabwa ibifungurwa n'ishyirahamwe rya pamu we avuga ko kubashyira muri iki kigo ari ukubarenganya kuko urujya n'uruza rw'abantu hagati ya rusenda na uvira ari uruhoraho namanza ngaha minsi yose kupokera kuri sansuma nari ngaha irya mas- ry'amatelefone nari ngaha subiye inyuma ku- kuraba abana ngarutse kandi gupokera uno munsi ejo niho na- hirya ejo niho nashika ndarara bukeye ngiye kupokera baca baramfatira ku murongo ngo mama ngo ingo jewe nditaba nditaba abategetsi maze kuyitaba bambwira ngo tuduge hariya ruguru nduge gukora yiki ngo tuduge gusa je ndaduga mbona banzanye no ngaha nti ngano ne munzanye ni hehe ngo ni muri karantene ndavuga ati none ngwaye iki jewe ngwaye ibindi bigwara ariko nta mugera wa korona mfise none ko nari ngaha ibuvira mwege abaza kudupokeza mu bibuvira abashoferi babibuvira abamotari bari ngaha mu nkambi bapakira abantu bagenda ibuvira babandi bava i- imisisi baza gupokera none twebwe baduhoye iki baramfunze singwaye ngwaye sida ngwaye umutima singwaye korona baje barampima basanga ameze neza none bamfungiye iki kubw'imana claude ni umunyamabanga w'inkambi ya rusenda ahamya yuko iki kibazo cyo gushyira impunzi mu kato kibateye impungenge bivanye n'uko zimwe muri izi mpunzi hari zasize abana ndetse n'imirimo zari zisanzwe zikora mu baturage b'abakongomani nubwo ari mu ikambi sansibirizasiyo ntiyabaye menshi kugira ngo umuntu wese amenye icyo agejwe aho usanga na mbere umuntu amaze gushika ntaronka ya komisiyo eh, yoba igejwe nko kubanza kumubaza bakamwicarika bakamubaza ibibazo by'aho yoba yavuye aho usanga bahise bamushyira hariya kandi usanga nako nkajya aba avuye eh, yasizeho nk'akazi k'abandi cyangwa ugasanga nk'abana yabasize aho aho ngaho uca usanga nabizanye ingorane kuko abana baca baguma hariya bonyine umuyobozi uhagarariye komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu nkambi ya rusenda judie numbi wa numbi asobanura ko impunzi bashyira mu kato ari iziba zivuye ahavugwa virisi ya korona nko mu burundi igoma ndetse n'i bukavu kandi ko abayobozi b'amaviraje aribo berekana impunzi ziba zivuye ahantu hakekwa kuba virisi ya korona mu rwego rwo kurwanya virisi ya korona mu nkambi z'impunzi z'abarundi ziri muri kongo si ikigo cyo gushyira abantu mu kato cyonyine gihari ahubwo mbere y'uko winjira muri izo nkambi hari ibipimo bipima ubushuhe ndetse n'amazi arimo umuti abantu binjira mu nkambi babanza gukaraba intoki mu ntara ya Kivu y'Epfo minisiteri y'ubuzima ya kongo itangaza ko ari abantu magana atatu na babiri bamaze kwandura virisi ya korona naho abarenga mirongo ine na batandatu barapfuye mu gihugu cya repubulika ya demokarasi ya kongo cyose abanduye barenga ibihumbi cumi na magana atanu na cumi n'icyenda naho abamaze kwitaba imana ni magana abiri na mirongo irindwi n'umwe hakurikijwe ibitigiri bitangwa na minisiteri y'ubuzima muri repubulika ya demokarasi ya kongo vedaste ngabo ku bwa radiyo ijwi ry'amerika mu rusenda mu rwanda abacuruzi bo mu isoko mpuzamipaka rya rubavu mu ntara y'uburengerazuba barasaba gusonerwa ubukode bw'amezi batakoze kubera imipaka ifunze biturutse ku cyorezo cya virusi ya korona claude ganza munyamagana yaduteguriye inkuru iri soko ryubatswe hagamijwe koroshya ubuhahirane n'ubucuruzi mpuzamipaka by'umwihariko ku baturage b'umujyi wa rubavu n'uwagoma muri repubulika ya demokarasi ya kongo ryubatswe ku mupaka muto umenyerewe nka petite barriere wanyurwagaho n'abantu babarirwa mu bihumbi bisaga mirongo itanu buri buri munsi mbere y'uko imipaka ifungwa kubera icyorezo cya virusi ya korona ariko abarikoreramo ntibahwemye kuvuga ko rititabirwa bavuga ko ubuyobozi bw'akarere bwabijeje ko bazatangira kuriha ubukode bwa buri kwezi ari uko biboneka ko ryitabirwa ku rwego rwiza n'abarikoreramo babona icyashara disi meya uritegereje janvier turamubaza se tuzatangira gusora ryari atubwira ati isoko niritangira kugira umuvumo tuzamenyesha uko kwishyura bizagenda twaje gutungurwa rero nuko twabwiwe kwishyura isoko ritaragira umuvumo mu by'ukuri iri soko ntabwo riragira umuvumo ntabwo twacuruje kandi nabo barabibona iyo bahaje barabibona kuko na diregitivu turahorana baza hano Aba bacuruzi bavuga ko ifungwa ry'umupaka ryasubije irudubi imikorere yabo ku buryo amafaranga y'ubukode basabwa batayabona bifuza gusonerwa ubukode bw'igihe bamaze bakora batarabona amasezerano y'ubukode yanahuriranye na gahunda ya guma mu rugo mu kwezi kwa gatatu y'umwaka twumva byaba byiza kuko muri kontaragiti havuga ngo mu bihe bidasanzwe ukodesha n'ukodeshwa bumvikana kuri ibyo bihe tukaba twumva habaho koroherezwa kuko turi mu bihe bidasanzwe mu kigaragara ni uko twifuzaga ko ibyo birarane byajemo mbere y'uko tubona konti tutagakwiye kuba tubibarirwa kuko ntitwahise tubona amasezerano ngo twange kwishyura aho twaboneye amasezerano duhuza n'ingorane z'uko twese tujya muri guverinoma tugasimba dusaba akarere kacu nk'uko natwe twifuza gutanga umusanzu mu gihugu ariko bakaba babona iri soko imbogamizi rifite kuko riri hagati mu mupaka umupaka ukaba ufunze nk'abaturage batwumve natwe bareka kuduta mu gihombo gikomeye badufashe wenda ku buryo twa- muri ibi bihe bidasanzwe niyo twakwishyura kimwe cya kabiri cy'amafaranga barabona ko tutakoze kandi kugeza nanone aho ubu ngubu tuvugana murabona ko nta muntu uri mu isoko niko rimeze rero tugasaba ko batworohereza ku bukode bw'isoko ama- ku mafaranga baduciye Bamwe muri aba bacuruzi bavuga ko buri wese asabwa kwishyura amafaranga y'u Rwanda angana n'ibihumbi biri hagati y'ijana n'ijana na makumyabiri. Umuyobozi wungirije w'akarere ka Rubavu ushinzwe iterambere ry'ubukungu bwana Deogratias Nzabonimpa avuga ko aba bacuruzi bagiriwe inama yo kwandikira inama njyanama y'akarere bakayigaragariza imbogamizi bafite kuko ari ifite ububasha bwo kugira icyo ari cyo cyose yabafasha.
ni ukuvuga ngo yaba ari ukubahereza egizamusheni yaba ari ukubavaniraho y'amezi abiri yaba ari ukubagabanyiriza ku bukode muri iki gihe imipaka igifunzwe bakwiriye kwandikira inama njyanama inama njyanama irabisuzuma igafata umwanzuro n'ubundi niyo nama tubagira twese turabyemera ariko amabwiriza amategeko bigomba Abakorera muri iri soko mpuzamipaka bavuga ko bagize imbogamizi y'uko komite ibayobora idakorera muri iri soko bigatuma ibibazo byabo bipfukiranwa kuko igihe cyose bagaragazaga ikibazo ubuyobozi bwangaga kubyakira nk'uko visi perezida wa komite nshya yatoye y'iri soko bwana Mpanabatumva Joseph abivuga perezida we acuruza imyaka yambukiranya imipaka niyo mpamvu bavuga ngo isoko hano ngo twambukiranye imipaka ngo ngo isoko rirarema bo baracuruza baba muri za komite zambukiranya imipaka ibintu byabo birambuka kwa kundi bisanzwe banyura ku maduwana ariko aha nta bakiriya bazamo ngo kugeza nonaha turi abayobozi bashya ariko batarahabwa inshingano Aba bacuruzi bavuga kandi ko akajagari kakigaragara hanze y'iri soko nako kari mu bituma iri soko rititabirwa uko bikwiye. Ni ikibazo bagaragaje mu bihe bitandukanye ndetse mu kwezi kwa cumi na kumwe k'umwaka ushize inama njyanama y'akarere ka Rubavu yatangaje ko yagifasheho umwanzuro ngo kuko bwana nyir'urugo Kome de Gaulle uyobora inama njyanama yabitangaje.
hari ibyemezo inama njyanama yafashe by'uko abantu bacururiza hariya ku ruhande ku nzira cyane cyane nk'abafite za busheri ko bahabwa umwanya mwa riya soko kugira ngo rishobore gukora neza ikindi ni uko hari utuntu tumeze nk'udusoko tudafite umurongo turi ku ruhande natwo twasabye yuko duhagarikwe mu gihe gito gishoboka ni ukuba mbere y'uko uyu mwaka urangira ririya soko rigomba kuba rikora dushaka ko ubucuruzi bw'akajagari bucika kugira ngo ririya soko rishobore gukora Ni ikibazo ariko na n'ubu abacururiza muri iri soko bagitaka.
hari ubucuruzi buba inyuma y'isoko hari abafite amabase hari abafite amabutike inyuma y'isoko kandi bafite n'imyanya mu isoko kubera ko abona hano nta bakiriya bahaba akigira hahandi inyuma agacururiza hanze basabye ko bafata abantu bari inyuma y'isoko batafite amangazini aba bacuruza hanze babaha imyanya mu isoko niho komsa abantu bava ku mpande baguraga udusambaza ibitunguru babizane mu isoko kuko umuntu yinjira mu iri soko agasanga nta bantu barimo agahitamo kujya kugurira hanze ntanagaruka nicyo twasabye cyangombwa kubaka isoko Claude Ganza Munyamagana mu burengerazuba bw'u Rwanda ku bwa radiyo Ijwi ry'Amerika.
nshuti zacu iki kiganiro iwanyu mu ntara ntahagihumurije nakibateguriye kandi nakibagejejeho mfatanyije na mugenzi wanjye mukbile ya barow buri wese ari we mu rugo mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya virusi ya korona ndabashimiye cyane mugire umunsi mwiza murakarama